iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bamwanye mwabonye ikingura ni thomas kamirindo basuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika arozi bigira imana aratugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi
twagize mwaramutse thomas n'abaduteze amatwi muri aka kanya muri afurika leta ya etiyopiya yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abasirikare bayo bigaruriye igisagara ca aramata ni mu bumanuko bw'intara ya tigre cari mu minwe y'abagwanyi b'iyo ntara ni intambwe ya mbere abasirikare ba leta bavuga ko bagize mu kwinjira muri iyo ntara yatabaguwe n'intambara kandi ngo ni icizere ko hashobora kuba amahoro inyuma y'aho abo baroberi basubiriye inyuma umuhari tplf urwanya leta ntaco wavuze kuri ivyo vyavuzwe na leta leta ya etiyopiya yavuze ko inteko zayo zifadikanije n'izo mu ntara ya amuhara ziriko zerekeza mu kindi gisagara ca abergere aho muri iyo ntara ya tigre nyene nigeria yarataye incanco za covid-19 za astrazeneca zirenga umuriyoni zari zegereje itariki yo guta igihe faisal shuaibe arongoye ikigo co guteza imbere igisata c'amagara y'abantu muri nigeria yavuze ko ibi vyakozwe kuko atayandi mahitamwo yari agisigaye yavuze ko yavuze kuri ubu gatatu ko ibihugu bikize biha nigeria incanco zegereje guta igihe ibice bibiri ku ijana vy'imiliyoni amajana abiri na zitandatu z'abanyagihugu muri nigeria nibo bamaze guterwa incanco zose zisabwa abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko bihaye intego yo kuzoba baracandaze icya kane cy'abanyagihugu bose mu kwezi kwa kabiri ariko naho ugutinya izo ncanco kwiyongera nta cyabugije ko abicandakisha mu ndwi iheze biyongereye ku nshuro zibiri kuri covid cumi n'icenda nyene leta z'ubumwe za amerika ejo ku gatatu yaremeje ikinini co kuvura uwo mugera cyahinguwe n'ishirahamwe Pfizer ryaha muri Amerika gihabwa abanduye uwo mugera ni mu gihe ubwoko bushasha bwa Omicron bwateye ubwoba abanyamerika muri ibi bihe vy'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka ico kinini citwa Pax Paxlovid cyahawe uburenganzira bwo kuba kirakoreshwa mu buryo bwihuse n'ikigo ca leta z'umwe za Amerika ki genzura imiti n'ibifungurwa FDA. Iki kinini cemewe inyuma y'igeragezwa ryaco ryerekanye ko kigabanya abantu bashigwa mu bitaro hamwe n'abafa ku bice mirongo umunani n'umunani kw'ijana. Perezida Joe Biden yavuze ko agiye gushiraho itegeko rizofasha kugira ihinguriro Pfizer rinyarutse kugwiza ivyo binini. Ikigo FDI kivuga ko iki kinini kije gusahiriza incanco za covid cumi n'icenda atari kuzisubirira kuri covid cumi n'icenda kandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms tedrose adenome gebrehusi yaragabishije ejo kuwa gatatu ko urucanco rw'inyongera rwa covid cumi n'icenda rutazorangiza ico kiza kizingamitse isi ariko akavuga ko uwo mugera uzobandanya gusasika inganda mu gihe ibihugu bikenye bikiriko biragwana no kugira bironke incanco zo gucandaga abanyagihugu bavyo mu gihe abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta z'ubumwe za amerika basaba abanyagihugu bayo kwiteza urucanco rw'inyongera ibihugu vyinshi ku isi ntibiratera na doze ya mbere ya covid cumi n'icenda abanyagihugu bavyo benshi ibihugu bikize bitari bike bibona ko urucanco rw'inyongera ari nyinshi ku bwoko bushyashya bwa korona bwiswe omikorone ariko mu majambo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo kuwa gatatu tedrose yavuze ko ivyo bishobora kuzotanga inyishu y'igihushane c'ivyo abo banyaburaya bifuza kaminuza john hopkins yaha muri amerika ikurikiranira hafi ivyo mugera ivuga ko imiliyoni zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na zitandatu banduye abandi barenga imiliyoni zitanu n'ibice bitatu bamaze guhitanwa n'uyo mugera leta z'ubumwe za amerika ikaza ku isonga leta z'ubumwe za amerika kandi ejo kuwa gatatu yaragirije uburusiya kubandanya bwongereza abasirikare babwo ku rubibe na ukraine yongera igabisha gufata ibihano mu gihe uburusiya bwohirahira bugatera amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bariko barabira hafi ibiriko biraba nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu ibi bivugwa mu gihe ubudagi nabwo bwavuze ko hari izindi nteko z'uburusiya zarungitswe ku rubibe uburusiya buhana na ukraine ariko umuvugizi wa perezidansi ya leta z'ubumwe za amerika jen psaki yavuze ko hari umurongo w'ibiganiro bya kidiporomasiya wuguruwe hagati ya amerika n'uburusiya kandi yizeye ko hashobora kuzogira ikizovamo uburusiya burahakana ivyo bwagirizwa ko bugomba gutera igihugu ca ukraine kandi bugasaba leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe ryishinze kurwaniriza umwansi hamwe otani kubuhumuriza mu guhagarika kwiyagurira uturere mu buseruko bw'uburaya
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho ku maradiyo yanyu mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda izuba ryaravuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu ariko abaturage ntibakwiye kugira impungenge z'inzara inzara izabaho kubera ko bagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba tuvuge nk'imboga ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba muri ayo mezi byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze uyu ni umuyobozi w'ikigo cy'u rwanda gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi charles bucagu repubulika ya demokarasi ya kongo yinjiye ku mugaragaro mu muryango w'afurika y'uburasirazuba naho leta ya tanzania ivuga ko abarundi b'impunzi babangamiye inyamaswa z'ishyamba kimeza ryegereye inkambi za nduta na nyarugusu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kanirindi amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bahuye n'izuba ryinshi muri iki gihembwe cy'ihinga bavuga ko batazabasha gusoza umwaka neza bitewe n'inzara ibugarije ni inkuru ya sumita kaboyi mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera ijwi rya amerika ryagiye mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije twateye ubunyobwa nateye mirongo itatu y'ubunyobwa nakodesheje yari irimo ibiro cumi na bitanu mpinga ibiro cumi na bitanu by'ibishyimbo nakodesheje nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabiryo ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe ubu nabyo tujyamo tukahira urabona ko bit- nta kwera nta ibishyimbo nyine bitangiye kurwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine ibintu byose byararumbye haba ibijumba imigozi iri kuma haba ibis- ibigori nyine biri kuma nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine twahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka imyaka yose barahinga reka da aha hose haba haba harimo ibishyimbo ntabyo dore ubu ni ubunyobwa bateyemo urabona reka da karagwa rimwe hari ubugori bwaheze hasi urabibona hari iki byose byataye imitwe hazamo ibyo bikoko abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo birongera biyoyoka gutyo ubu ni imbuga gutyo aba baturage baravuga ko badatabawe basoza umwaka bari mu bwigunge barasaba leta kubafashisha ibiribwa turahangayitse kubera ko tekereza ko ibishyimbo kuva ibyumye kubera imvura bizurira twari tugiye kwinjira mu minsi mikuru nta kintu tuzinjirana nta na gito turabyibaza tukabatisa ubukoko ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru turya ibishyimbo turya ibirayi turya ibintu byose byeze turi gusarura mbega ariko ntacyo ni ukwicara gutya abantu benshi barasuhutse ajya umugore mariya hirya aha abenshi bararyamye kubera inzara ni ukuri turaba gutabarizwa leta twebwe icyo twayibwira ni uko rwose du- abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rabu cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu umuyobozi wungirije wa rabu ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi sharire bucagu yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba burasirazuba niho byari bikomeye cyane ni naho twashyize imbaraga twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imi- imiganda yo kuhirira kuhirira hamwe dukoranye n'abaturage Eh, uturere cyane cyane twari dufite ikibazo ni twa ngoma kayonza kirehe eh, nyagatare n'igice cya rwamagana akarere ka bugesera abategereye ikiyaga twagiye ducukura ibi- ibibyobo byitwa da- za damu hanyuma dutanga na za shitingi ukagira amamodoka amamodoka ah, yikorera amazi noneho akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira uyu muyobozi kandi yumvikanisha ko usibye ibibazo by'izuba byagaragaye mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'iburasirazuba ndetse n'uduce tw'inkengero z'umujyi wa kigali ahandi hasigaye mu gihugu hose nko mu ntara y'uburengerazuba n'amajyaruguru baba bagize imvura nziza ku buryo bazahahira utundi duce tutejeje bwana bucagu avuga ko nubwo izuba ryavuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu abaturage badakwiye kugira ubwoba bw'inzara nta nzara izabaho kubera ko twagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba tuvuge nk'imboga ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'im- n'imigozi y'ibijumba Mu- muri aya mezi mu kwa- kwa mbere ukwa kabiri byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze n'abazagiraho ingaruka ah, tugira ibi- ibigega bya leta dushobora kugoboka abaturage tuba dufite imyaka ya- ya- yashoboye kuba yara- yarabitswe noneho tugashobora kugaburira abo baturage bashobora kugira ingaruka z'ibiryo bike ariko ntekereza ko ari benshi cyane muri uku kwezi kwa cumi na kabiri leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba repubulika ya demokarasi ya kongo yinjiye ku mugaragaro mu muryango wa afurika y'uburasirazuba ibaye umunyamuryango wa karindwi wa ease pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo muri uwo muryango wari ugizwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira cumi n'umunani yabereye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi kuri uyu wa gatatu perezida uhuru kenyatta wa kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje A key plank of our deliberations today ati igikuru cyari kitwicaritse ngaha uyu munsi kwari ukurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri kongo muri uyu muryango wa afurika y'ubuseruko sinkekeranya ko iki ari ikimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo turabahaye ikaze kugira ngo dufatikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere of our efforts to deepen integration Bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'ijwi ry'Amerika biteze byinshi ku yinjira ry'igihugu cabo muri EAC. hazubwo guhanahana ibidandazwa abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba ego nka twebwe nta byinshi dushorera hanze ariko tubwirizwa gushiramo inguvu n'ababanyi bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi no muri kahise abasirikare ba tanzaniya n'abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana ubu hoho bizorushiriza yoweri kaguta museveni perezida w'ubuganda yahaye icyizere abo bakongomani mu nama ya eac Congo is really part of East Africa.
kuba twemereye kongo ni nko kwemera ibyari bisanzweho kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane ababa mu buseruko bw'icyo gihugu abenshi tuvuga ururimi rumwe turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi nizeye ko tuzosangira akabisi n'agahiye ndetse no kurwaniriza umwasi hamwe kuko nta n'umwe yobyishoboza If we don't work together, we shall not manage the issue of, of insecurity.
igihugu ca kongo gisanze muri eac haheruka kongerwamwo indimi zibiri igifaransa n'igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri ico gihugu aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na evariste ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga ca tanganyika i bujumbura ibihugu bihereye ku ifaransa bibaye bibiri hanyuma n'abantu bahuriye ku ifaransa bagiye kugwira gusumba uko vyahora bizotuma igifaransa cemegwa kuja kwicongereza kizoba cemewe bizohindura ibintu byinshi cyane haba ku ijwi ry'uburundi na kongo ryumvikana bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati ruba uruja n'uruza rw'abantu ruba uruja n'uruza rw'ibintu nibaza yuko bizoheza bikoroha amayuniversi atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'ikongo cyane cyane ayegereye mu ntara za kivu nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha prosper bazombanza yaserukiye uburundi mu nama yo kwemeza kongo muri eac we yongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kurwaniriza hamwe abagizi ba nabi na nyarya kongo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntiyibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri n'indwi zigisigaye muri uwo muryango gutahuka It is vital that we constantly strengthen ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kurwanya iterabwoba ubwicanyi indengamipaka n'ibindi tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ari we kongo twebwe ubu iwacu n'amahoro nico gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa eac dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi as to the East African community.
kongo kibaye igihugu kirindwi iruhande y'uburundi u rwanda ubuganda tanzania kenya na sudani y'epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango umunyamabanga mukuru wa eac umuryango wa afurika y'ubuseruko peter matuki niwe yararongoye umugwi wagiye kubonana na perezida antoine felix tshisekedi wa kongo kugenzura ko icyo gihugu gikwije ibisabwa yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugizwe n'abantu hafi miliyoni amajana abiri na mirongo irindwi kandi ukaba ugiye gukora ku mabahari abiri ocean indien na ocean pacifique ibizokorohereza urudandazwa muri afurika pierre claver n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika kuwa mbere w'iki cyumweru urubyiruko rw'abanyekongo rwarigaragambije mu mujyi wa goma umupolisi umwe n'abasivili babiri babiguyemo abandi bantu batandatu barakomeretse abigaragambyaga bavugaga ko badashaka ko abapolisi b'u rwanda bajya mu gihugu cyabo ambasaderi w'u rwanda i kinshasa vincent karega yabwiye ijwi ry'amerika ko leta y'u rwanda idafite na gato gahunda yo kohereza abapolisi bayo muri repubulika ya demokarasi ya kongo arasobanura n'aho izi mpuba zaturutse zitera rero iriya myigaragambyo ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu tim ishimwe ibyo bavuga nta shingiro ni ibihuha bashingiraho bishobora kuba binaterwa n'abanyapolitike cyangwa abantu badashaka batifuza amahoro n'umubano mwiza bihereye ahanini ku nama yabereye kinshasa n'indi ibera i kigali y'abakuru ba polisi y'ibihugu bigize urwego rwitwa eyapo bivuze abayobozi ba za polisi z'ibihugu bya afurika y'iburengerazuba ariko iyo uturutse ruguru kuva jibuti kugeza drc rero mu byo baganiriye harimo iterabwoba iterabwoba ryugarije congo ryugarije somaliya ryugarije ndetse n'ibihugu bya sahel bikagera no mu bihugu bya mozambique ariko ahanini riba rifitanye isano n'inkomoko yaryo rikekwa kuba umutima waryo ari adf iri muri kongo kubera izo mpamvu rero abakuru ba polisi basanze ko kugira urwego cyangwa ofisi irwanya iterabwoba iba nairobi ntibihagije byakabaye ngombwa habaye n'indi ofisi iri kuri goma kuko inyeshyamba abagizi ba nabi benshi babarirwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko rero ibiganiro ntibyakiriwe kimwe ku mu baturage basa n'ababwiwe ko u rwanda rugiye kohereza polisi ikora akazi ka polisi ya kongo muri make bigasa nk'aho kongo igiye kuba munsi y'ubutegetsi bw'u rwanda urakoze cyane nyakubahwa ambasaderi vincent karega ni ukuvuga ko iyi gahunda yo kohereza abapolisi b'u rwanda muri kongo nta n'ihari ntayihari ntayihari ishobora kuzaba ariko kongo yabanje igashinga urwego rurwanya iterabwoba ikagerekaho gusaba ibihugu by'abaturanyi bihuriye muri yapco kuba rwawubyunganira igahitamo ibyo ishaka ikareka ibyo idashaka u rwanda nta nyungu bwite rufite muri kongo uretse inyungu rusange yo guharanira umutekano w'akarere nta nubwo rushobora kohereza ari abapolisi cyangwa ingabo ndetse n'abasivili mu gihugu cy'amahanga nta bwumvikane nta bufatanye ndetse ntababakira kugira ngo hakorwe icyumvikanyweho hari bamwe bamuvuza ko u rwanda rudashobora kujya muri kongo rwijyanyeyo mu gihe ejo bundi mu minsi yashize rwagiye muri mozambique ndetse ibyo bintu byakuriye n'amagambo menshi abantu batabyumvikanaho neza ntabwo wenda abanyekongo bashobora gutekereza ko ari nkabyo bigiye kuba nk'ibyabaye muri mozambique mozambique ntabwo twahuruye nta nubwo byari ubukerarugendo hari habaye ubusabe bwa perezida wa mozambique asaba perezida w'u rwanda kuba yamufasha kureba uko bafatanya mu gukemura ikibazo cyari cyugarije mozambique rero ntabwo twahuruye nta n'inyungu nyinshi tuba tubifitemo kuko ahanini bidusaba ingabo bikadusaba amikoro dufite makeya ariko kubera ko twemera afurika twemera ubumwe twemera amahoro tuzi n'aho tuvuye habi n'aho tugana twifuza ko amahoro aganza muri afurika mu banyafurika ambasaderi vincent karega hari abavuga ko u rwanda rusa nk'aho ruri kwihutira kohereza ingabo cyangwa abapolisi muri kongo kubera ko n'igihugu gituranyi cya uganda nayo mu byumweru bishize yohereje abasirikare bagera ku gihumbi magana arindwi noneho ibyo wabihuza ni uko ibihugu byombi bimaze igihe bitarebana neza benshi bakaba bagira gushidikanya n'ibivugwa n'impande zombi abantu bafite gushidikanya n'ibyo ngibyo by'uko u rwanda rwaba rugiye kubera ko uganda nayo yohereje abasirikare mubabwira iki bibaye ngombwa ko u rwanda rujyayo kubera ko rwabonye ikibazo cy'umutekano ntitwajyayo tukanabivuga ariko nta kibazo twabonye ntabwo twagiyeyo ntibihari ababivuga ni nk'abo babyifuza ni nk'abo bashaka ibicika ni abakwirakwiza impuha kandi koko iyo ugiye muri za social media si impuha ziguze hari ababayo nta kindi kintu bakora ku isi no mu buzima bashinzwe gushyushya urugamba kuzana inkuru z'incamugongo cyangwa z'inyobera ziteranya ibihugu ariko mu gihe mvuga nzi ko nta inyungu n'imwe nta mugambi n'umwe w'u rwanda wo kohereza polisi cyangwa ingabo z'u rwanda muri kongo hari ubutumwa bwihariye mushobora guha haba abanyekongo cyangwa abanyarwanda bafite kumva ko abasirikare cyangwa abapolisi b'u rwanda bari kujya muri kongo cyangwa se bafite gahunda yo kujyayo aho abanyekongo bashinja guhungabanya umutekano wabo abanyekongo baba abavandimwe banjye kuko navukiye kongo nakuriye kongo nubwo ndi umunyarwanda ndabasaba kwirinda ibihuha ndabasaba kwizera u rwanda nk'umuturanyi umaze imyaka irenga ijana ndetse n'igihumbi ubanye neza na kongo kumva ko iyo hari ikibazo batubaza tukagisobanura ku kurusha guhanga kugezaho umutekano w'ibihugu uhungabana noneho abanyarwanda nabo nabasaba ko igihe cyose habaye ikintu tutumvikanyeho na kongo badashyuye imitima badashyuye imitwe badaterana amagambo nta mpamvu ahubwo tukarebera hamwe icyatuma kongo n'u rwanda bikomeza kubana neza nyakubahwa ambasaderi vincent karega ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
leta ya tanzania ivuga ko abarundi b'impunzi babangamiye inyamaswa z'ishyamba kimeza rya muyobosi ryegereye inkambi za nduta na nyarugusu abashinzwe umutekano bataye muri yombi abarenga mirongo itatu na barindwi ibindi tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin Ivyo vyemezwa na bwana Deogratias Nyakwani, umuyobozi mukuru w'ishyamba ry'ibikoko riri hafi ibirometero bitanu uvuye mu nkambi ya Nduta mu nama n'abarinzi bajejwe kurinda iryo shamba yabereye muri komine Kibondo aho bariko barigishwa mu bijanye no kurinda ayo matungo ya leta. Bwana Nyakwani yavuze ko muri ico gihe nyene bafashe inkoho cumi na zitandatu z'abagizi ba nabi bakoresha mu kurasa ayo matungo ya leta ya Tanzania. Izo mpunzi mirongo itatu n'indwi nazo zikaba zifungiwe mu gasho ahitwa nyamisivya komine kibondo yavuze ko leta irimo gukora isakwa rikomeye ry'abagizi ba nabi harimwo impunzi zagirizwa kwica ibikoko bibarizwa muri iryo shamba harimwo ingeregere imbogo imvubu hamwe n'ibindi bitandukanye lakini uwepo wa makambi ya wakimbizi jirani na hifadhi yetu na kambi ya wakimbizi Nduta, lakini pia tuna, tuna kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Hizi zote haziko mbali sana kutoka kwenye, kwenye mpaka wetu.
kuba hari ikambi zibiri z'abarundi zegereye ishyamba kimeza ry'ibikoko muyobozi ni ikibazo gikomeye kenshi hari abinjira bakica amatungo ya leta kandi bibujijwe kubw'iyo mpamvu turimo gukora isakwa rinini turasabye impunzi gukurikiza amategeko abasaba kudasohoka kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu tumaze gufata impunzi mirongo itatu n'indwi hamwe n'inkoho bakoresha zishika cumi na zitandatu mfano toka mwezi januari mpaka sasa tumekamata warundi 37 lakini tumekamata silaha 16 kwa kipindi kutoka mwezi januari mpaka sasa hivi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zo zivuga yuko hanini ikibakura mu nkambi ikibazo cy'inkwi no kurondera ibiribwa bibafasha gukabukanya ubugari bwa buri munsi baronswa jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanjye afungiwe bamaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane na girani barampiga bagomba kunyica ariko kino gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri umwe aho hantu nari nagiye gusenyera haciye hajemo umwe arambwira yuko ntuveho nyaruka ndavayo n'ingoga twace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ndwaye sitoma ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati riko urasenya watanguye nko gusenya bona baragize barakubujije ngo ntuve umugira ntuguma asenyera nk'inka bakakwirukako kenshi urumva bifashe nk'imipanga nawe uca wiruka kenshi tugatata dutahanye harimo igihe kenshi ushobora nko kujya gusenya babafashe hoho nkoni nta kindi kwera nka jewe hoho sinishoboye no kuza kuzisenya hagenda abo bana ariko baza kuza umutima yemwe jewe umutima wantungurutswe kwera ejo bundi hoho baragiye gusenya baje atana kamwe bazanye babirukako burya nagiye kugira gute mbona abana barashitse tunawe ko atakimuzanye ahubwo imana idushikanye hano irakoze batwirutse ko batuviriye inyuma aho mu cumi na gatandatu niho baciye babona gusubira inyuma buri ko umwaka utashe impunzi z'abarundi zirenga gato mirongo ibiri zirikigwa inyuma y'ikambi abarenga mirongo itatu baraburirwa irengero mu gihe abarenga mirongo indwi bafungirwa mu gasho bazira kujya inyuma y'ikambi mu bitigiri bitangwa n'igipolisi komine kibondo kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye mugira